y amarillo.
Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti no mu bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka hateramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe uwo ni umwe mu bayoboke b'ukwemera gushingiye ku kwerekwa k'umwigeme zebiya baheruka gutahuka bava mu rwanda iyo nkuru hamwe n'iyerekeye grenade yatewe mu kabare mu ntara ya gitega yahitanye abantu babiri hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana amahoro neza aloyize amahoro uriyane reka tuyahere kuri iyi nkuru ya ya zebiya aho igipolisi cy'u Burundi gitangaza ko cyakiriye abandi bayoboke b'umwigeme zebiya ngendakumana bavuye mu gihugu cy'u rwanda bagaca bashikana ku gitigiri cy'ibihumbi bibiri amajana atanu na bane batahutse mu burundi kuva ku munsi wa hirya y'ejo Winnie Mandela umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yaritavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere Madame Winnie Mandela yari afise imyaka mirongo umunani n'umwe y'amavuko akaba yitavye Imana aho yari arwariye mu bitaro vy'i Johannesburg muri Afurika y'Epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe Madame Winnie Mandela yaramaze ikiringo cy'umwaka umwe akiswe n'amagara umuvugizi wiwe akavuga ko yitavye Imana ku mutaga w'ejo ku munsi wa mbere akikujwe n'umuryango wiwe Igisirikare ca Leta z'Ubumwe za Amerika gitangaza ko cagavye igitero c'indege muri Somalia gihitana abarwanyi batanu ba Al-Shabaab congera gisambura n'imodoka yabo itangazo ryasohowe n'inteko za amerika ku mugabane wa afurika ejo ku munsi wa mbere rivuga ko ico gitero cyabereye hafi y'igisagara ca el bur mu ntara ya galmuduge al-shababu wo wavuze ko abasivile aribo bishwe muri ico gitero harimwo umwanditsi yari afise impano yo kwivuga amazina yusufu Degey abategetsi ba leta ya Somalia bavuze ko uwo Yusuf Degey yakoreshejwe kwivuga amazina mu guhamagarira abanyagihugu kwiyungana Al-Shabaab kibaye igitero kigira ndwi gikozwe n'abasirikare ba leta z'ubumwe za Amerika muri Somalia gushika aho uyu mwaka ugeze ubu bavuga ko muri rusange abarwanyi ba Al-Shabaab mirongo ibiri na babiri bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero inyuma yaho ku munsi wa mbere israel gitangarije ko cyagiranye amasezerano na oni ko kitazokwirukana abimukira b'abanyafurika ico gihugu nyene carisubiye ko ku mugoroba w'ejo ku wa mbere nyene ko gihagaritse ayo masezerano ayo masezerano yavuga ko abimukira barenga ibihumbi cumi na bitandatu bamuka muri sudani na eritrea baba muri israel bazohabwa ubuhungiro mu bihugu vya buraya Israeli yari yemeye kandi nayo ko izosigarana igitigiri nk'icyo nyene ku butaka bwaco umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ejo ati mpisemo guhagarika aya masezerano kugira nihe umwanya wo gusubira kwiyumvira ku biyagize yavuze kandi ko yumvirije amakenga ya bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Tel Aviv ahaba benshi muri abo bimukira bamwe muri abo banyagihugu baranse kwemera ko abimukira b'abanyafurika ba bamuka muri sudani na eritrea baguma mu gihugu cya israeli mu kwezi kwa kabiri niho israeli yasohora itegeko ryo kwirukana abimukira b'abagabo ibihumbi mirongo ibiri ibaha ikiringo c'amezi abiri co kuba batahutse mu bihugu vyabo ataraho bakazofungirwa muri ico gihugu ca Israeli perezida wa misiri abdul fatah el sisi yongeye gutorwa ikindi kiringo cya kabiri cy'imyaka ine inyuma yo gutsinda n'amajwi mirongo icyenda n'indwi ku ijana mu matora yo mu ndwi iheze nk'uko ibiharuro byayavuyemwo byemeza perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yaramukeje amuterefonye ejo ku munsi wa mbere kandi uko ari babiri abategetsi bemeranije ko bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo barongoye naho sisi naho sisi yatsinze urukomba amazi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bamuhagiriza ko hari amajwi arenga umuriyoni yoba yatowe n'abantu batari ku ntonde z'abanditswe gutora abanyepolitike batavuga rumwe na leta yiwe bari basabye ko ayo matora yohagarikwa inyuma y'aho bamwe muri bo bavuye bavuye muri iryo higanwa abandi bagahagarikwa nayo muri pakisitani abantu bitwaje ibirwanisho barishe abantu bane bo mu nkewa z'abakirisito muri icyo gihugu mu bumanuko bushira uburengero mu gitero cemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu igipolisi cya pakisitani cyatangaje ko abo bapfuye bari ku kaduga k'amapine atatu ku munsi wa mbere ejo mu nyuma babona abantu bari ku pikipiki bahagaze imbere yabo baca babadukamwo n'amasase icyo gitero cyabereye mu mihana igwiriyemwo abakirisitu mu gisagara cya kweta umurwa mukuru w'intara ya barucisitani
urakoze aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi intwaro n'igipolisi mu ntara ya kayanza bariteguriye guhangana n'abayoboke ba zebiya bohirahira bugasubira gusengera mu kibanza cya businge ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'abarongoye inzego aho bariko barakira abaturuka muri iyo ntara bakuye mu kirundo bava mu gihugu cy'u Rwanda uwaserukiye abayoboke ba Zebiya yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko ya Eklezia Katolika n'igihugu cy'u Burundi mugenzi wacu jean bosco ndarurinze aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ubwindwa aribwo bwa nyuma leta y'uburundi icyo kibanza yaracugaye uzocegera agakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe inshuro indwi zose buramatari w'intara ya kayanza aniseti ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'ubusinde kiri muri komine ya gahombo iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayoboke b'inyigisho z'umwigemeze byagenda ku mana bo mu makomine ane y'intara ya kayanza bagera ku majana abiri na mirongo irindwi na batandatu muri abo abarenga ijana baturuka muri komine ya gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa businde si ku buso buramatari w'intara ya kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'uburundi n'abayoboke ba zebiyangenda ku mana ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kubibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko muremera neza yuko leta y'uburundi hariho amategeko agenga amadini n'ingene abantu basenga mu gihugu murabyemera muremera neza yuko atamurundi n'umwe arekuriwe gusengera ahatemewe n'amategeko ntimwishyuye ntimwishyuye bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitiye sibyo none nibyo mugarukanye twebwe turabakiriye nk'abavukanye kandi turemeye kuzohafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzaba mwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano muri uko gukurikiza amategeko uramutswa intara ya kayanza yabarikuriye gusengera imuhira mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe ekereziya katolika ariyo ibabwiye uko mubikora atari uko nobahanura yuko umwe wese yoca ashinga umusaraba iwe muri saro cyangwa ahandi mugabo iwe we n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana kuko noneho na jana mukatorika bavuga yuko atazoja mu ijuru idini azoja mu ijuru umuntu sivyo none we naza gusenga ugasengera muhiri wawe ntawe uzogukoma mu gihe udahungabanije umutekano w'ababanyi umukuru w'igipolisi mu ntara ya kayanza yabakuriye inkoni ku gishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga kuvyobura amatari yabasavye ikibanza cy'ubusinde ubu twaracyifashe n'ikiwacu kirimwo abajijwe umutekano ni kambi ntabwo twifuza guterana ama- amabuye nk'uko byabaye mu myaka iheze turazi ko tuvukana turi bamwe twose rimwe twese turabarundi ntihagire umuntu azazanye agatumatari ko kwiyumvira gukora ibihitiye muri iyi myaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye uko mubibona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusitana n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze uwabaserukiye aho bashikiye ku kibuga c'umupira w'amaguru ca gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko vyari bisanzwe abatujejwe m- mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwiye ko muzoza muraturemesha ku izina ry'abo yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekereziya y'abayoboka buramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekereziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati muremera umusubizi wa petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu ryaribonekegwa y'umubyeyi bikira mariya je nizere yuko uwo bizonanira kuja gusengera muri ekereziya bamuhaye umuco azokwimenya atarinze kugorana nk'uko babivuze intara ya kayanza yakiriye abayoboke ba zebiya ngendakumana batahukanwe mu burundi bavuye mu gihugu c'u rwanda kuri uyu w'imana bari mu baciye ku mupaka wa gasenyi nemba mu ntara ya kirundo bagera ku gihumbi n'amajana atandatu na bane iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mupaka wa kanyaru yo hasi muri komine ya busega y'intara ya ngozi mu kayanza mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu burundi tuje mu rwanda abanyagihugu bafungiwe amashengero yabo barasaba leta kongera kuyugurura kugira babashe gusenga ibyo badakwije bakagenda barabirondera buhoro buhoro abavuganye n'ijwi rya amerika bo mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera bemeza ko ubu batakizi indwi kuko iminsi yose isigaye isa ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi turi mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera ni ku munsi wa pasika aho abakristu benshi bizihiza umunsi mukuru w'izuka rya yezu kristu ni umunsi abemera kristu cyangwa kristo baha agaciro ariko abakristu bo mu itorero rya deperi nasanze mu murenge wa rweru bari mu murima w'imyumbati barimo guhinga n'agahinda kenshi bati twabuze aho twerekeza badufungiye insengero ko genda umukristo ndi umukecuru imana yagiriye ubuntu nsengera muri adaperi ubu ngubu kuri pasika usanze mu murima murumva ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye rwose kandi turanababaye ko twabaga twuzuye umwuka wera turi kuririmba uruhimbi rwahimbaye mbese igicaniro cyamaze gushyuha tukumva ko umudugudu wacu utuje ariko ubu twarihebye kuba twaje mu mirima ni uko twabuze ikindi kintu twakora kuko iyo turi ku rusengero tuba twumva dutu dutuje kandi twuzuye umunezero ikibazo gikomeye gusenga twari twa- bari badufungiye nyine bituma tuta nta kaga kuko pasika ni pasika ubundi twahoraga kuri pasika twavuga ku rusengero twaba twabonye nk'aho gashyira tukakihanganira tuka- tugashimira imana kuko tuvuye gusenga none ubu ngubu ubu dufite ibibazo byinshi kuko tutagiye kurusengera gusenga rwose turangije ibyumweru bitatu aho badufungiye rwose kuko uri kumva iyo udasigiye gusimira imana ntaho waba uri aba baturage basaba leta ko yadohora bagafungurirwa insengero zabo ibyo basabwa bakazagenda babyuzuza buhoro buhoro noneho ubwo ngubwo basanze tutarabikora na parikingi tutarayi- tutarayubaka tutararangiza no gutera akanyansi kugira ngo imbuga itohe badufungiraho ibyumweru bibiri turababaye ahubwo twasabaga ni ukuri tugende tubikora buhoro buhoro ariko batubabarire badukingurire insengero dusenga uri kumva iyo udasigiye gusimira imana ntaho waba uri nk'ubu twarapfapfanye ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu b'imburamukoro ahubwo tugize imana ikadufasha badukingurira tugakora ibyo turimo ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku mana nibwo tuba duharanira ingaruka ni ukuvuga nyine umuntu ajya gusi- kujya mu yindi mirimo kandi ugomba kwegera imana nk'ubu ni ku cyumweru ntabwo uba ugomba kujya mu kandi kazi utagiye gusenga ubu mumaze kwibagirwa icyumweru rwose tumaze kukibagirwa ubu nk'ubu mu minsi y'icyumweru ntitukiyubahiriza mu minsi y'akazi ntitukiyubahiriza byose byabaye kimwe bitewe yuko twabaye imburamukoro rwose icyo dusaba niba dufungurira insengero abantu bose tukomeze tugarukire yesu kandi ibigeretse kuri ibyo ni ukuri umukuru w'igihugu nta kintu tutamusaba ngo atwemerere ni ukuri nadukorera ubwo bushobozi adukorera ubwo buvugizi natwe tuzaguma tumufatira iry'iburyo kugeza ubu insengero zisaga ibihumbi bitandatu zamaze gufungwa mu gihugu cyose ndetse ba nyirazo batangira gutunganya ibyo basabwa ngo babashe kongera gukomorerwa gusa abafungiwe bakunze kumvikana basaba inzego z'ubuyobozi ko bazabadohorera bakagenda banoza buhoro buhoro ariko bakaba batangiye gusenga igikorwa cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa kirimo cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi b'inzego z'ibanze mu cyumweru gishize minisitiri francis kaboneka ibyo yabwiye aba bayobozi bigaragaza ko nta dohora rihari ku bantu bose bafite insengero zitaruzuza ibisabwa hari igikorwa kimaze iminsi cyo gukora insipegishoni mu nsengero hari ababikoze neza dushimira hari abo mwasabye kugira ibyo buzuza bakora niba mubona babyujuje ibyo mwari mwabasabye hari cekirisiti ihari Eh, mwagendeyeho abatayifite turayibaha irahari haba mu cyaro no mu mujyi ariko hari aho turimo tubona ikibazo cy'aho mwafungiye bamwe kandi ugasanga hari abandi bagikora nabo bari mu cyiciro kimwe cy'aba abandi hari ibyo bahuriyeho zongera dukuremo amarangamutima tuba objekiti abatujuje ibyangombwa ubwo nta kundi twabigenza we are sorry for that hari bimwe biri mu mabwiriza insengero zigomba kuba zujuje bigaragara ko bitazorohera abaturage cyane cyane nk'ahasabwa ko urusengero rugomba kuba rukorera ahantu hangana na- na kimwe cya kabiri cya hegitari ibintu bigaragara nk'ibitazakunda kuko insengero nyinshi zigiye zubakwa ku butaka butoya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tuve mu rwanda tugaruke mu burundi abantu babiri nibo bishwe na grenade abandi barakomereka aho yategwa mu kabare ku mutumba wa rugari gitamo muri komine n'intara ya gitega mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bakekwa bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo hari igihe cy'isaha zibiri n'inusu mu ijoro rya pasika aho iyo gerenade yategwa mu kabari k'uwitwa niyunge ko heremenejide batazira agafyiri ciza godanse ni umukuru w'umutumba wa rugari gitamo ari nawo mutumba uri ku agasoko ka ceru ahari akabari katewemo gerenade Ego ukuntu byagenze murazi ejo ko hari ku munsi mukuru wa pasika abantu bari bateraniye ngaho ku kabari bariko barasorora na cane cane rwa rugwaruka rw'abajene b'abahungu hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo gerenade abo bantu bamwe barakomeretse twasanze hakomeretse abantu cenda na babiri bitavye imana abamerewe nabi barashika bane bandi babandi bane nabo bariko barabara- baratembera baciye babarekura ntibari kwa muganga hariho abari kwa muganga oya nukuri nta na kimwe tuzi ivyo ba vyaravuye ku ivyo bintu kuko nukuri muno kuri uno mutumba hora hari agahengwe twari twari nyene twari turemerewe neza ivyo bintu ntivyari biherutse vyaheruka kera cane uno mukenyezi ari mu bari bateramiye muri ako kabari aratubwira uko byagenze twebwe tumaze kuba turi ngaho nyene duterambye nka- hamwe n'abandi banyagihugu twari tuvuye ku isengero turaza tumaze kuza tuba turaramukanye n'abagenzi tuba dusanga abantu baranezerewe tugiye mu kigo twicaye akanya gatoyi nta n'ico twariko turafata twebwe twumva iyo gerenade iraturitse bamwe bashabiruka baja mu kigo jewe rero ncavyuka hariya muntu uze mu mwango haryaye nca ndaza kuraba ntasanga imigandigandi twe twayora tujana kwa muganga muga- wowe yaciye acikira- acikana twamushikanye kw'ivuriro yacikana ico twe twakoze gusa twayoye abo ba- nyene ba- ba- batwaye mu- mu bitaro tubajana ku- kw'ivuriro kubera riri hafi reka twe batubwira yuko gusa i- hariho umuhungu yavuze yuko yoba yabonye caca ibikeke kiva amaja ngahaye ahanyene ahafi y'ibare ahaye ahanyene aha- mu bitoke uno musore nawe yariko yotsa inyama muri ako kabari nyene avuga ko bibabaje kubona umuntu atera gerenade mu bantu benshi kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe mba rero n'izi nkozi z'ikibi arondera umuntu umwe naho muba muri jana rero twumvise nyine iyo gerenade iturika rero nasanzwe ndiko nkora hajya ku nyuma hajya hirya irondera umwe naho muba muri jana nkagutereramo caguye ngaho aho hari akanogo kinshi ziniyeka uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza twibaniye neza ngaha nta nta n'ibishwabyo yari ihagije mpaka hasanzwe hari n'abapolisi baza bara- batembera ngaha nta ngorane zari zihari ejo yatangaze cyane rwose kugira ngo tubone bishika ahubwo mu gahundwe nyene niwe wagwa mu gahundwe kandi ari ibintu bije nyene igitiruko utaziwe bija bibi mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje n'abajejwe intwaro harimo na musanera wa komine ya gitega komiseri w'igipolisi mu ntara ya gitega n'abanyagihugu kiza godanse arongoye umutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama twafundise ko tugiye kwi- kwi- gucungera umutekano dufashije n'abanyagihugu amakomite mixte asubire akore komite mixte duse zikore nk'uko zahora zikora kubera twari twarasinzire twarijajaye tubona ko mbengo amahoro yaragaye yarabonetse nayo twavuganye n'abanyagihugu ko tugiye gusubira gushyira amakomite y'umutekano kugira twirarire mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kucera muri komine intara ya gitega fide d'antoine nsabimana ijwi rya amerika urakoze fidele kuri iyo nkuru winnie mandela umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa afurika y'epfo nyakwigendera nelson mandela yaraye yitabye imana madame winnie yari afise imyaka mirongo umunani n'umwe akaba yitabye umuremyi aho yari agwariye mu bitaro i johannesburg muri afurika y'epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa mbere victor dlamini yashikirije itangazo ati ni n'umubabaro mwinshi tumanyishije yuko madame winnie madizikila mandela yitabye umuremyi mu bitaro by'i milk park johannesburg kuri uyu wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa kane mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye na zeno nimubona umuhinga mu bya politike atangura avuga icyo urufu rwa winnie mandela ruvuze muri rusange tumutege amatwi burya uyu mupfasoni yikebanuye uyu mupfasoni ahambije abapfasoni bakoze neza bagashigikira abanega babo kugira ngo abo banega babo babe abatabazi nka mandera abo bapfasoni baba ari abantu b'inziramugayo abo bapfasoni baba ari ba bandi bafasha urugo igihugu n'ibihugu n'isi kugira ngo bive mu ngorane birimo nibyo yakoze uwo mwana w'abantu ahambije abasekuru bacu uwo o niwe yashyigikiye uwakuye afurika y'epfo mu kaga uwakuye uburundi mu njyane uyo o uwo o yatabaye afurika y'epfo ubu akaba ari ikirangiranwa ku isi ni uko inyuma yiwe hari umukenyezi nawe w'igitangaza burya nta babikora uwo muvyeyi atashe araruhutsa atashe amahoro atashe yarakoze yarakoze neza ashira mu buryo ibintu ku- kugira ngo umunega wiwe ahabure afurika y'epfo ahabure isi yose ubu ntikirangiranwa ikinjana giheze cyabonye abantu bake bangana na mandela umunega wiwe abo bantu bamwe bari bakwiye ko abantu bose bagira bati baragaheza gi- wigeze kuba umutambukanyi wiwe kirangiranwa nelson mandela yitabye imana ku itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mbe mwitegereje hoba hari abandi bantu bijunja nk'iryo rya mandela na winnie mandela boba bahari kugira bazobandanye urugamba batanguye muri afurika y'epfo muri make Eh, jewe ku bwanje simbona umuntu nka mandela eh, mu kinjana giheze burya habaye ibihugu ni byinshi ku isi ariko burya ukubona mandela ingene yavyifashemwo kugira ngo abohore afurika y'epfo burya n'abantu bake cyane bake bashobora gukora birya mandela yikoreye akabishikana akabitura isi igatangara barya abantu ntibaboneka mu kinjana kizima haboneka umuntu umwe nka mandela mu gihugu kandi uretse no muri afurika no ku isi niko bimeze murabona ubu u- isi nzima turi miliyari ndwi isi nzima yabuze uwuyirongora angana na mandela nta n'umwe ku isi ubu bashobora kubwira bati uyu u ni mutabazi aje gutabara isi abanje gutabara igi- mandela ni umwe mu kinjana ni umwe muri afurika y'epfo ni umwe muri afurika ni umwe ku isi yose murakoze yari umushingantahe zenoni cayinze umuhinga mpanuzajambo ku bibazo vyerekeye politike ubutunzi n'iterambere twako tuvuga ku vyerekeye urupfu rwa winnie mandela yigeze kuba umutambukanyi wa nelson mandela yabaye rurangiranwa muri afurika y'epfo no ku isi murakoze kuri iki kiganiro gira amahoro ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize ijambo nyamukuru bashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
muri uku kwezi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rizofasha kurwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubisha iryo tegeko ryatewe kw'igikumu ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa kabiri rizorekurira icese mu buzoba bwayo bwa mbere ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu kurwanya no gutanga inyigisho ku bijanye n'urudandazwa rw'abantu iryo tegeko rifasha ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gikorwa cabwo kibandanya co gukingira ubwigenge ngenderwako no gushira imbere y'intahe abagurisha ikiremwa muntu biciye muri uwo mugambi ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buratanga inyigisho ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ivyerekeye urwo rudandazwa no guha abajejwe kubahiriza amategeko amakuru ku bikekwa ko bagira urwo rudandazwa uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemo uruhara mu mugambi wo kongereza ibikorwa vyo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu ubwo bushikiranganji burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera bugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu burazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera uguhahamuka yamara ubwo bushikiranganji bubandanya kwiyemeza ku vyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ukwezi kwahariwe kurwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha perezida wa amerika donald trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni mirongo ibiri na zitanu ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara biciye mu mugambi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu abanyamerika bose botegerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guha inzego zijejwe kubahiriza amategeko amakuru yerekeye abagira urwo rudandazwa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo turabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma tubifuriza umunsi mwiza mwese mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri mikoro i washington dc murakoze